Ini Radio Izvidya Amerika. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki cumi na zitatu z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo nko twakora ino mu kirongo haba rero kirakoroka umuhungu umwe atapfiramo undi nawe avira imbere ikiburyo nadubuze inyuma ya bose rero mbwa akubundi atapfira kwa muganga uyu ni umwe mu bacukura ubutare bwa kasiterite mu ntara ya kirundo mu burundi avuga ku mpanuka avuga ku mpanuka yahitanye bagenzi be babiri mu kibanza bariko bacukuriramwo ubwo butare turavuga no kuri bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca goma batewe amakenga n'imashini zizokoreshwa mu matora hamwe no ku makuru yerekeye inkino zabaye mu mpera z'indwi turangije mu rwanda no mu burundi ari imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu oriyani itanga ishaka adushikiriza amakuru yo hirya no hino yaduteguriye waramutse oriyani baramutse neza fidel niyo ngabo ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere muri studio muri kumwe nawe yanitanga ishaka nk'uko mubyumvise amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu karere ka afurika abanyamali baraye bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu yari acungerewe n'umutekano bikomeye ni mu gihe ayo matora yari aranzwemwo uruhagarara rujanye no guhitamwo niba perezida ibrahim bubakar ahabwa uburenganzira bwo kongera gutwara ikiringo ca kabiri canke agasubirirwa na sumailiya sise wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta ibibanza vyo gutoreramwo birenga ku bihumbi mirongo ibiri na bitatu vyugaye ejo ku munsi wa mungu saa kumi na zibiri z'amasaha yo muri mali perezida wa mali keita afise imyaka mirongo indwi n'itatu yatahukanye ibice mirongo ine na bibiri ku ijana vy'amajwi mu bakandida mirongo ibiri na bane sise umutama w'imyaka mirongo itandatu n'umunani yatahukanye amajwi cumi n'umunani ku ijana akaba atsinzwe ku nshuro ya kabiri inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu igice ca mbere cy'ayo matora y'umukuru w'igihugu cyari cyaranzwemo n'ibitero ibitero byagiriwe byagirijwe nako byagirijwe abagwanyi b'intambara ntagatifu ya jihad bari bagizwemo n'abagwanyi ba al qaida abagwanyi ba leta iharanira leta ya kisilamu n'ubundi bwicanyi bwagizwe buhagaze ku moko bwatumye ibiro bitari bike by'amatora bishaka bishika ku majana n'amajana byugagwa ejo ku munsi wa mungu niho leta yaciye yongereza inzego z'umutekano hirungika abasirikare ibihumbi bitandatu biyongereye ku bandi ibihumbi mirongo itatu bari basanzwe mu gikorwa cyo gucungera ayo matora y'umukuru w'igihugu tukiri muri afurika leta ya zimbabwe ivuga ko kuba leta ya amerika yabandanyije guha ibihano yari yarahaye icyo gihugu bigiye kubandanya gusinzikaza ubutunzi bwacu ni mu gihe mu ndwi iheze perezida donald trump yashize urukumu ku ihinyanyurwa ry'itegeko ryataziriwe zidera ryerekeye ibihano kuri icyo gihugu mu kugerageza kunagura ubutunzi na demokarasi bwacu umushikiranganji wa zimbabwe ajejwe imigenderanire n'amahanga aranegura iryo tegeko avuga ko ribandanya kuba intambanyi mu budandaji hagati ya amerika na zimbabwe avuga ko ihinyanyurwa ry'iryo tegeko ryerekana neza ko habaye intambwe mu inagurwa ry'amategeko yerekeye ubutunzi muri icyo gihugu kandi ko zimbabwe yarishe amadeni yari ifitiye ikigega cy'igihugu ikigega cy'isi murantunga ikigega cy'isi n'ibindi ariko kubera ata migenderanire hagati y'amabanki hagati y'ivyo bihugu bibiri amerika na zimbabwe nta terambere rishobora kuhaba avuga kandi ko ibinyamakuru vyo mu makungu bitobandanya kuvuga ko ibihano igihugu ca zimbabwe cahawe biri ku bantu bamwe bamwe gusa kandi amashirahamwe n'abantu bempi bacigwa ihadabu bagiranye ubudandaji handi naho mu makungu muri siriya bombe ikomeye yazindutse ejo ku munsi wa mungu iturika mu nyubakwa yari ikekwa ko yari ikekwa ko igurishirizwamo ibigwanisho mu ntara ya idlib yafashwe n'abitwaje ibigwanisho muri siriya iyo sambukwa rya bombe yahitanye abantu mirongo ine na babiri cumi na babiri muri bo bari abana ishyirahamwe rikurikiranira hafi agateka kazina muntu muri siriya rikorera mu bwongereza ritangaza ko icyo gitero cyangwa iyo bombe yasambutse byabaye mu kigwati cya sarmada hafi y'umupaka wa turikiya iryo shyirahamwe eh, syrian observatory for human rights riharanira ku- kandi rikaba rikurikiranira hafi intambara muri siriya no guharanira agateka ka muntu muri siriya biciye mu mashyirahamwe bikorana rivuga ko abantu batari bake bataramenyekana amarengero yabo kandi ko igitigiri cy'abapfuye gishobora kuduga Syrian Observatory for Human Rights ivuga ko iyo nyubakwa yari ibitse yari ibitsemwo cyangwa icumbikiye am- abanyagihugu bari barahunze intambara yari iri mu ntara ya Homs bakavuga ko yari ibitsemwo amabombe eh, eh, akaba ariyo yasambutse muri icyo gice cya Syria ahandi naho ambasaderi wa amerika mu bwongereza aragabisha kumu- ku mugaragaro mu binyamakuru avuga ko umushikiranganji mukuru w'ubwongereza theresa may akwiye gushigikira perezida trump mu kutumvikana kubandanya kuba hagati y'ibihugu byo mu makungu mu masezerano ya nucleaire yerekeye ihinya- ihingurwa ry'i- ry'ibigwanisho ruhonyanganda muri iran Iya ma- uko gut- aya matati nako murantunga ayo matati ari hagati ya amerika na iran n'abategetsi b'ibihugu bya buraya ayo masezerano rero ya amerika eh, ya- yayavuyemwo amerika yayavuyemwo mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ambasaderi woody johnson aragabisha rero yuko theresa may w'ubwongereza akwiye gushigikira donald trump
urakoze oriyani ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri congo aho bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya goma batewe amakenga n'imashini zizokoreshwa mu matora bavuga ko bashobora no kutazoyitabira mu gihe ubutegetsi bwotsimbatara ku ikoreshwa ry'izo mashini ni mu gihe kandi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babandanya kuziyamiriza claude ganza munyamagana afise inkuru y'idonide nyuma y'uko kwakira kandidatire z'abashaka guhatanira intebe y'umukuru w'igihugu birangiye ku itariki umunani z'uku kwezi igisigaye mu mitwe ya benshi ni ikibazo cy'ikoreshwa ry'utumashini tw'amatora ateganyijwe ku itariki makumyabiri n'eshatu ukuboza uyu mwaka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abakandida makumyabiri na batandatu nibo komisiyo y'amatora yamaze kwakira dosiye zabo abazaba bujuje ibisabwa bakazatangazwa mu kwezi gutaha kwa cyenda ni ku nshuro ya mbere hagiye kwifashishwa utumashini mu matora muri iki gihugu ariko abaturage ntibakuzwa ibyo kuzatora bakoresheje utu tumashini nk'uko aba babibwiye ijwi rya amerika La loi électorale, il n'y a nulle part où on parle de la machine à voter. Donc c'est une machine qui nous est imposée. Nous, les itegeko rigenga amatora nta na hamwe rivuga aka kamashini k'itora ni ibintu badutuyeho niba komisiyo y'amatora idutsimbaraye kuri izo mashini izajya mu matora yonyine kuko twe nta cyizere dufitiye izo mashini tuzitabira amatora ari uko hadakoreshejwe izo mashini zo kwiba kandi byakurura imvururu nyuma y'amatora à la violence à la fin des élections. Pour ça, ile mashini kabisa tunaipinga tunaipinga tuna iyo mashini rwose turayiyanze ntituyishaka kandi niba ari n'amafaranga yabuze yo gukoresha amakarita y'itora batubwire buri muturage atanga idolari ryo kugura ikarita ye ariko iyo mashini yo vitendo ntituyishaka vote yake, lakini ile mashini tunaikatala.
bavuga ko uretse kuba bidateganyijwe haba mu itegeko nshinga cyangwa irigenga amatora byahutiweho kuko byagombaga kubanza gusobanurirwa abaturage bakabitorera aho kwihutira kubifataho icyemezo batagishijwe inama Ça, c'est pour triquer et pour voler les, les voix des bigamije uburiganya no kwiba amajwi y'abaturage ba kongo dusobanukiwe amanyanga izo mashini zikoreshwa niyo mpamvu tuzita imashini zo kwiba si imashini z'amatora haracyari igihe ntibasubire muri afurika y'epfo gukoresha amakarita y'itora nk'uko byakozwe mu bihumbi bibiri na gatandatu na bibiri na cumi na rimwe iby'izo mashini z'itora ni ibyo muri amerika twe ntituragera kuri urwo rwego rwo gukoresha izo mashini mu matora yacu dutegereje tariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri tugatora ariko dukoresheje impapuro z'itora atari izo mashini nibakomeza iby'izo mashini ubwo bazaba bashaka irindi ntambara Si on amène des machines à voter, c'est-à-dire qu'on cherche encore la guerre.
impungenge z'aba baturage bazisangiye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babona ari uburyo bwo kuzariganya no kwiba amajwi ubutegetsi ariko bwo buvuga ko ahubwo ari uburyo bwiza bwo kugabanya ikiguzi cy'amatora ndetse n'igihe cyo kuyategura uko bikwiye mu nteruro ngufi komisiyo y'amatora ikavuga ko hadakoreshejwe izi mashini nta matora ashobora kuba mu gihe kigenwe ni amatora n'ubundi yakomeje gutinzwa kuva mu mpera za bibiri na cumi na gatandatu komisiyo y'amatora ivuga ko yamaze kwandika abaturage basaga miliyoni mirongo ine n'eshanu bazatora mu matora y'abadepite ay'abadepite bahagarariye intara n'ay'umukuru w'igihugu yose azabera icyarimwe akazatwara miliyoni zisaga magana ane z'amadolari y'amerika utu tumashini tw'itora dukora mu rurimi rw'igifaransa rumwe mu ndimi z'ubutegetsi uretse kwinubiriza imashini zizakoreshwa mu matora abatavuga rumwe n'ubutegetsi banagaragaje impungenge ku rutonde rw'abazatora aho abagera kuri cumi na batandatu ku ijana byabo badafite imyirondoro yuzuye nabyo byongera urwikekwe no gushidikanya ku kuba aya matora yazaba mu mucyo no mu kuri reka nibutse gusa ko kuva repubulika iharanira demokarasi ya kongo yabona ubwigenge mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu nta na rimwe harabaho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mu burundi ibikorwa byo gucukura ubutare bwa kasiterite mu bibanza biri ku mutumba wa gitete muri komine busoni byarahagaritswe na buramatari w'intara ya kirundo kutubahiriza gukingira ibidukikije hamwe no kudakingira abakozi aho babiri bapfuye ku munsi wa kane baguweko n'umusozi nibyo byatumye iyo ngingo ifatwa ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu jean bosco ndarurinzi
turi ku nkengera z'ikiyaga kanzigiri ku ruhande rwa komine busoni ku mutumba wa gitete abacukura ubutare bwa kasiterite bariko baravangura ivu n'ubutare bakoresheje amazi naho bamwe bariko baracukura ataco binona umwe muri bagenzi babo aryamye mu kazu kabikwamo ibikoresho yagarukiye ku cobo kuko babiri mu bo bari kumwe mu kinogo ku munsi wa kane bahasize ubuzima nko turakora ino mu kirongo haba rero kirakoroka umuhungu umwe atapfiramo undi nawe avira imbere kiburya nadubuze inyuma ya bose yego mbwa akubundi atapfira kwa muganga naho bagenzi babo bapfuye abasigaye bemeza ko impanuka zipfa gushika bakingiwe nk'ahantu iyo babonye hameze nabi babanza kuhafotora kugira ngo habone nko mu mwanya iyo hagomba kubomoka umuntu akaronka nk'ukuntu nk'abantu bashobora kwirukira aje umuntu yitabye imana iyo ba- ba- babirabye nyine aba bose nyene bashobora kumuhigira nk'intunzi nk'isanduku n'ibiryo baza kumu- kumuzikamwo hanyuma bakamuhigira nk'akantu ba- bahoresha nyamuntu nyene yabuze wiwe murabaha nyine amakiya nk'igitanu nk'ijana gutyo baka- bagaca ku mazi bakamuhambisha nyene nta bindi nuko babiheze amakasi kariho ko kwambara ngaha mu mutwe kuri uyu wa gatanu ku mugoroba buramatari w'intara ya kirundo aherekejwe n'abamufasha kurongora intara mu bisata bitandukanye yahavuye ashika aho habereye isanganya ingingo bahavuye bafashe niyo guhagarika mfatakibanza ibikorwa vyo gucukura ubutare ku mutumba wa gitete alain tribert mutabazi ni buramatari w'intara ya kirundo hano hari abantu babiri baraye bapfirenga n'abandi twabonye bakomeretse kandi turaje kumwe bakomeretse bisha byerekana yuko no mu gukora kumwe abakozi bategereza gufatwa byose bidakurikije amategeko nubwo rero umuntu atase yuko ubu butare bucukurwa ngaha kugira ngo bwinjirize igihugu n'intara n'amakomine n'imiryango yanyu ubwa mbere bwinjiriza igihugu amahera y'agaciro haba namwe imiryango yanyu mushoboye guhembwa murabona ukuntu muyitunga ivyo byose ntawo vyanka n'ibintu vyiza mugabo turavye agaciro k'ibidukikije gafise rero kubera ivyo ngingo novuga ko ifashwe ni yuko mwebwe abakozi muriko murakorera ngaha guhera ejo kuko mwobanza mugahagarika ibikorwa vyo ngaha ku bakora ako kazi gupfa babibona nk'isanganya risanzwe kuri uwo munsi yahwereye ntibasubirayo mugabo iyo iyo ba- bavuye kumuhamba bukeye barasubira bagakora n'ubundi nk'uko bakora kuko ni nk'isanganye urumva ni n'u- n'utari mu- mu kazi mwene aka arashobora guhera ni nk'isanganye iba ya- yateye- yateye k'umuntu inzara dufise twe- twemera ko twokora uko babonye hapfuye abantu babiri dukora ngaha twese ni isanganya iyo ngingo yafashwe kandi mu ntumbero yo gukingira ikiyaga kanzigiri ni ikiyaga kiri mu bigaburira inzuzi zifitiye akamaro akarere ka afurika y'ubuseruko buramatari w'intara ya kirundo murabona yuko ibivu byamaze kwinjira byamaze gutwara ikiyaga ngira ngo nkuworeka inyuma y'imyaka ibiri ibiri dufate n'itatu kino kiyaga cya kanzigiri kidufitiye akamaro kanini kigenda kigashika mu gweru kigenda kigashika mu rusumo kagera n'ahandi tuhasanga cakamye rero kuri ivyo kandi babikoze babizi barengaye amategeko bayazi ingingo yo guhagarika vy'imfatakibanza ibikorwa vyo gucukura ubutare ku mutumba wa gitete yafashwe bene mitaha atariho bari umwe mu bakuru b'abakozi we yasavye ko bokongerwa akanya ibisabwa bakabishira mu ngiro akazi kariko karabandanya twasaba ahubwo kugira ngo ntiduhagarike murabona ngaha abantu bakorera ngaha ni benshi aha hariho n'abataye mwatenye mukaduha basi nk'ukwezi tugaca dukoresha inguvu nk'uko twakoresheje dufate inguvu turonderamwo ubutare bwarimwo twongere tugire inguvu ku bindi amategeko yoba dusaba alain trebere mutabazi arongoye intara ya kirundo avuga ko bahanuye bikwiye inshuro nyinshi ku bisabwa n'uwo mukoresha mutabazi avuga ko bashobora gusubira kuri iyo ngingo mu gihe bene imitahe bashoboye gukurikiza amategeko barenze mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya short waves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino yerekeye inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu burundi no mu rwanda duhere mu rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu jean claude munyandinda aducire ku mayange ku isozerwa ry'ihiganwa mpuzamakungu ryo kugendesha amakinga mu rwanda tour du rwanda samuel mugisha abaye umukinnyi wa kane w'umunyarwanda washoboye kwegukana isiganwa ry'amagare mpuzamahanga turu y'u rwanda kuva ryashyirwa ku ngengabihe yemewe n'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi mu mwaka wa bibiri n'icyenda uyu musore w'imyaka makumyabiri yabigezeho kuri iki cyumweru ubwo hasozwaga turu y'u rwanda yari ikinwe ku nshuro yayo ya cumi mugisha waserutse mu ikipe y'igihugu timu rwanda ariko akaba asanzwe akinira dimension data for kubeka muri afurika y'epfo yegukanye ikamba nyuma yo gukoresha amasaha makumyabiri n'ane iminota makumyabiri n'itatu n'amasegonda mirongo itanu n'atatu mu rugendo rw'ibirometero magana cyenda na mirongo itanu na bine byari bigize isiganwa ryose iturufu yafashije samuel mugisha kuba uwa mbere ni intera ya kabiri ya kigali butare yatumye ashyira umwitangirizwa munini hagati ye n'abari bamukurikiye izindi ntera zirindwi zisigaye zatwawe n'abakinnyi bo hanze y'u rwanda barimo umunyarigeria azedin lagab wo mu ikipe ya groupement sportif de petrolier watwayemo ebyiri julian helman umudage wo muri embrace the world nawe wegukanye intera ebyiri rag timothy umunyamerika nawe muri embrace the world yo mu budage watsinze etape imwe temale bereket wo muri ethiopia wegukanye nawe intera imwe kimwe na david lozano umunyaespanye ubarizwa muri novo nordisk yo muri leta zunze ubumwe za amerika nawe watahukanye intera imwe ku rutonde rusange classement general samuel mugisha wa timu rwanda aza ku isonga agakurikirwa na jean claude wizeye ukinira ikipe ya pays des olone cote de lumiere yo mu bufaransa uwabaye wa gatatu ni umunya-etiyopiya muru haile michael agakurikirwa ku mwanya wa kane na azadin lagab wo muri groupement sportif de petrolier yo muri algeria david lozano umunya-espanye wo muri novo nordisk yo muri leta zunze ubumwe za amerika aza ku mwanya wa gatanu uwa gatandatu akaba valence ndayisenga wo muri pays des olone cote de lumiere yo mu bufaransa isiganwa turu y'u rwanda uko imyaka igenda yicuma rirushaho kwigarurira imitima y'abanyarwanda bikanatera umwete ababishinzwe wo kwihatira kuzamura impano z'abakinnyi bakiri bato ari nako batangiza amakipe mashya uyu ni guverineri w'intara y'uburengerazuba alphonse munyantwari turafite karabu zigiye zirimo ariko turashaka kongera umubare wazo no kongera ubushobozi n'urubyiruko rwitabira ndetse no kubatoza kurushaho turavugana na ferwasi kugira ngo turebe n'uburyo twashyira santire hano ahubwo ibafasha mu buryo bunyuranye ifashe utu turere twose hari imisozi ibereye amagare urubyiruko rwacu ruriteguye nyuma y'imyaka icumi isiganwa turu ry'u rwanda riri ku cyiciro cya kabiri n'ibice bibiri guhera umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na cumi cumi n'icyenda rizazamurwa mu ntera rishyirwe kuri kabiri n'igice kimwe rikazajya ryitabirwa n'abakinnyi bakomeye barimo ndetse n'abasanzwe bakina isiganwa mpuzamahanga rya mbere ku isi tour de france tour du rwanda ya bibiri na cumi n'icyenda izatangira ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa kabiri irangire ku ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu umwaka utaha tugarutse ku bakinnyi bagiye begukana iri siganwa mu myaka icumi ishize duhereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda bakurikirana kuri ubu buryo hari Adil Jelur wo muri Maroc, Daniel Teklemanote w'umunya-Eritrea, Reinen Kier wakiniraga timu Type 1 yahindutse Novo Nordisk muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Lil Darren wo muri Afurika y'Epfo, Dylan Gildleston nawe muri Afurika y'Epfo, Valence Ndayisenga wayitwaye inshuro ebyiri, Jean Bosco Nsengimana, Joseph Areruya na Samuel Mugisha waraye yegukanye Tour du Rwanda y'uyu mwaka. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
tuze mu burundi naho dutega amatwi evariste nziko banyanka avuga ku ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere rizotangura ku itariki cumi n'umunani z'uku kwezi k'umunani ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere rizotangura ku igenekerezo rya cumi n'umunani ukwezi kwa munani turimwo nk'uko ikirangaminsi cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi kivyerekana yusufu mosi arongoye umugwi ujejwe amahiganwa muri ffb yabwiye ijwi rya amerika aho imyiteguro igeze n'ibisabwa ku mirwi kugira ize yemererwe kuja mu ihiganwa buca ritangura ku vyerekeye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi gisata kijejwe gutegura inkino twebwe twaramaze gutunganya ibikenewe byose ni ukuvuga ikirangamisi kuvuga amategeko agenga eh, ayo mahiganwa twe twaraje gutegura byose ubu rero hari hasigaye akazi k'imigwi kugira ngo batuzanire ibikenewe byose e, hariho umugambi mushasha fifa yashizeho witwa fifa ffb connect utuma abakinyi bose e, baja ku rutonde rumwe urwo rutonde rukaba rutegerezwa kumenyekana mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi no mu ishyirahamwe ry'umupira eh, w'amaguru ku isi yose Eh, uyo mugambi rero eh, kugira ngo ushobore kuja mu ngiro eh, umukinyi ashoboye kuronka ya karata yitwa ikarata ndangamukinyi nuko hariho ivyo atezwa gukurikiza ivyo vyankenerwa ni ibihe hariho amategeko ngenderwako y'umugwi ayo atezwa kuboneka bimwe bita statu eh, kuko nta mugwi ushobora kubaho udafise eh, ayo mategeko cane cane umugwi wo mu cicaro ca mbere twita yuko bariko barakina inkino eh, zimwe bahemba imishahara ni ukuvuga regime professionnel ou semi professionnel hanyuma umugwi ni ishirahamwe iryo shirahamwe ritegeza kuba rizwi eh, n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati ni ukuvuga um, ni attestation d'agrema eh, n'urupapuro rwemeza yuko binjiye nyakuri mu ihiganwa hanyuma hariho bijya biranga umugwi ni ukuvuga zimwe bita logo no kumenya amabara eh, eh, y'imyambaro wakinisha hamwe eh, n'urutonde rw'abakinyi bazokoresha umwaka wose hanyuma ku ruhande rw'umukinyi eh, haba hakenewe ifoto imwe bita foto pasiporo hakaba bi- hakenewe fotokopi ya karangamuntu yiwe canke ikarata y'umunyamahanga hakaba hakenewe n'urupapuro rwemeza amasezerano ari hagati y'umukinyi eh, hamwe eh, n'umugwi akinira hanyuma urundi rupapuro rukomeye ni urupapuro rwa muganga rwemeza yuko umukinyi arekuriwe gukina umupira ku rugero rwo hejuru inkino za mbere n'iza kabiri zose zizobera ku bibuga byo mu gihugu hagati ariko ku ndwi ya gatatu ikibuga cyitiriwe umuganuro Rudoviko rwa gasore kizosubira kwakira inkino inyuma y'umwaka urenga kiriko kirasubirwamwo n'ivyo bivugwa n'uwajejwe gutunganya amahiganwa Eh, ico kibuga tuzotangura kugikoresha itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa nyakanga kuko nk'uko mubibona kiracariko kirategurwa ntibaraheza ibikorwa byose hanyuma nibaheza tuzoca tugira eh, akazi ko gusukura kugira ngo tuhategure neza mu mpande z'ibi- z'ikibuga dutegure na hamwe bihindurira hanyuma na, na tribune mu, mu bwugamo e, ako kazi rero gaheze niyo tuzoca dutangura kwakinira e, inkino e, z'ihiganwa mu ntumbero yo kwitegurira inkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi nserukirabihugu izoja gukina inkino za nyuma zizobera mu gihugu ca kamerune muri bibiri na cumi n'icenda umumenyereza olivier niyungeko aza yashize ahabona urutonde rw'abakinyi yifuza ko botangura imyimenyerezo mu kwitegurira urukino ruzohuza intamba mu rugamba n'umugwi nserukiragihugu wa gabon mu kwezi kw'icenda kuza uwo amenyereza umugwi nserukiragihugu w'abakuze yatumye ko abakinyi mirongo ine na batatu cumi n'indwi bakinira imuhira mirongo irindwi na batandatu nabo bakaba bakina mu mahanga mu rukino rwa mbere rwo gukuranamwo intamba zatsindiye i bujumbura umugwi iserukiragihugu wa sudani y'epfo ibitsindo bitatu ku busa uburundi uri mu itsinda co kimwe na mali gabo hamwe na sudani y'epfo bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
gucuruza abantu ni icyaha kijyanye no kubakoresha bucakara imirimo itandukanye y'amaboko cyangwa n'ubusambanyi no kugira abana abasirikari bishobora kuba mu gihugu icyo ari cyo cyose muri iki gihe abantu bagera kuri miliyoni makumyabiri n'eshanu ku isi yose bazira gucuruza abantu buri mwaka minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika itangaza icyegeranyo ku cyaha cyo gucuruza abantu iki cyegeranyo kireba ibibera mu bihugu ijana na mirongo inani na birindwi na leta zunze ubumwe za amerika ubwayo irimo raporo isobanura kandi n'icyo buri gihugu gikora mu rwego rwo kurwanya iki cyaha mu butabera mu rwego rwo kurengera abahohoterwa no mu rwego rwo gukumira icyaha cyo gucuruza abantu ibihugu bishyirwa mu nzego eshatu zitandukanye urwego rw'ibigerageza urwego rw'ibitagira icyo bikora ariko bifite ubushake bwo kugira icyo bikora n'urwego rwa gatatu rw'ibihugu bidafite icyo byitayeho muri raporo y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibihugu makumyabiri n'icyenda byazamutse mu nzego ibindi makumyabiri biramanuka mu muhango wo kumurika iyi raporo ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yavuze ko ibihugu mirongo ine n'umunani bya afurika biyirimo cumi na bine muri byo byazamutse mu nzego ati afurika ifite ibibazo by'umutekano bigaragara ibibazo by'abantu bava mu byabo benshi ibibazo by'ubukungu n'izindi nzitizi nyinshi z'ingutu nyamara afurika iratera intambwe nziza minisitiri pompeo ati gucuruza abantu byambura amamiliyoni icyubahiro cyabo n'ubwigenge bwabo bibangamira umutekano w'igihugu bihungabanya amasoko n'ubuhahirane byikiriza gusa abicanyi n'abaterabwoba ni ishyano ku ndangagaciro z'ikiremwamuntu twebwe abanyamerika zituri ku mutima minisitiri pompeo yanzuye agira ati leta zunze ubumwe za amerika ntizatezuka na rimwe kuba ku isonga mu bikorwa byo kurwanya icyorezo cyo gucuruza abantu perezida trump yashyize gahunda yo kukirandura ku mwanya wa mbere mu bikorwa bya guverinoma ye kandi yiyemeje kuyiha amikoro akwiye ahagije mu rugamba rwo guhashya iki cyaha cyo gucuruza abantu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hari niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.